murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha kwa cumi na kabiri niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri lisite y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha iyo minsi yatanzwe ntibonwa kimwe mu gutegura ayo matora ni umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe imigambwe yindi ntayirimwo ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa sendetesite uwo ni bwana emmanuel nkengurutse umwe mu banyapolitiki b'uburundi yigeze no kuba umukenguzamateka w'uburundi abadepite batandatu bo mu nteko ishinga amategeko y'ubwongereza basaba perezida w'u rwanda paul kagame kurekura abofisiye bakuru babiri generali frank rusagara na koloneli tom ryabagamba uwo muryango urengera ikiremwamuntu amnesty international wo usaba ubutungane bw'uburundi kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga iwacu n'umushoferi wabo izo nkuru rero ku buryo burambuye ni mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu reka rero duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ashyigikiye ibiganiro by'icyo gihugu na koreya ya ruguru abona ko ari insinzi kuri we ni nkuru mugezwaho na mugenzi wanjye fide niyo ngabo
ni abategetsi ba koreya ya ruguru baravuye mu biganiro na leta zunze ubumwe za amerika vyerekeye ibigwanisho nyanganda nyamara ivyo ntivyabujije ko perezida wa amerika donald trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi kizigenza wa koreya ya ruguru kim jong un ari ikintu gikomeye cyane yacitseko ku bijanye na politiki yo hanze ya amerika ni mu gihe kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biriko bitera bigira intambwe mu butumwa bwa email bwo kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yarungitse muri iyi ndwi burimwo koreya ya ruguru ku rutonde rw'ibintu umunani bikomeye yaranguye mu kiringo ca mbere mu mabanga yiwe ya perezida avuga ko yatanguje umugambi wo gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe ca koreya yamara abahinga mu vya politike siko babibona bavuga ko koreya ya ruguru itigeze isambura ikigwanisho na kimwe ruhonyanganda bamenyesha ko ahubwo ico gihugu cabandanije kurondera gukora ibindi bigwanisho ruhonyanganda bigera kuri cumi n'umunani kuva perezida trump abonanye na kim jong un mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani irani yo iratangaza ko igiye gutegura gutera izindi ntambwe zitandukanye n'amasezerano yagiranye n'amahanga ku bijyanye n'umugambi wayo werekeye intwaro za kirimbuzi nanone fide niyo ngabo perezida wa iran hassan rouhani yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko iran izotangura kugira izindi ntambwe ziciye ku biri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda icyo gihugu cagiranye n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ruhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo kuwa gatatu amasezerano iran yagiranye na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya n'ubudagi asaba ico gihugu kutagira izo ntambwe iran yararengeje imbere yaho urugero rwa iranium ihinguye irekuriwe kugira mu bubiko n'urugero rwa iranium irekuriwe gushingura guhingura muri antunga perezida wa iran mu ijambo yashikije kuri televiziyo ku munsi wa kabiri no munsi rero yatangaje ko ingingo igihugu ciwe cafashe gushika ubu gishobora kuzisubirako ivyo hamwe izindi impande impande zokubahiriza ivyo ziyemeje gukora ivyo Iran ibitangaje ku munsi wo kwibuka imyaka mirongo ine irangiye ifashe inyubakwa ya ambasade ya Amerika ku mugwa mukuru Teheran urakoze fideli abagize inteko inama nshingamateka y'ubwongereza bari mu mashyaka n'abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kutorohera minisitiri w'intebe boris johnson bamusaba gushyira ahagaragara icyegeranyo cy'ibirego byo kwivanga kw'uburusiya muri politiki y'igihugu cy'ubwongereza ibindi kuri iyi nkuru na diane ninahazwe umukuru w'umugwi w'abashingamateka bajejwe ivy'iperereza n'umutekano w'ubwongereza dominic greve yasavye boris johnson ko yotebuka gushira ahabona raporo iri ku mpapuro mirongo itanu yakozwe n'uwo mugwi kugira ngo abashinga amateka bose bayicarire imbere y'amatora ategekanijwe igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kuza kwa cumi na kabiri boris johnson yokeje igitutu inyuma y'uko ejo kuwa mbere habaye igisa no kutumvikana mu bagize inama nshinga amateka ku mwanya mwiza wo gutanguza ibiri muri ico wo gutangaza ibiri muri ico cegeranyo kigaruka hanini ku ruhara uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga mu matora ya ego canke oya kukinjura k'ubwongereza mu muryango umwe bwa buraya uruhande rumwe rw'abashingamateka rushigikiye ko ico cegeranyo gishigwa habona imbere y'uko inama nshingamateka isambugwa uno munsi mw'ijoro mu kurindira amatora yo mu kwa cumi na kabiri mu gihe urundi ruhande rusanga gutangaza iyo raporo vyo kwitondegwa dominique rieve yasiguye ko ita, itaguye itagiye habona bitarenze uno munsi mw'ijoro bizosaba ko habanza gushigwaho uwundi mu rwujejwe vy'iperereza inyuma y'amatora yo mu kwa cumi na kabiri abari ku ruhande rwa Dominique basanga leta nimba ataco yagiriza itaribwirijwe gushidikanya mu gutangaza ibiri muri iyo raporo gutevya kwishira habona ku bwabo bituma havyuka ukwikeka ku ruhande rw'umugambwe wa Boris Johnson naho bavuga ko atavyemeza ko Uburusiya bwivanze muri iyo dossier ya Brexit kuri ubwo umushikiranganje wa mbere yabwirizwa kuronswa kanya ko kwitondera ibiri muri ico cegeranyo urakoze diane nahazwe tuve mu bwongereza noneho tujya mu majyaruguru y'ubutaliyani aho abazimya imiriro batatu bitabye imana bahitanywe na gaze yaturitse mu buryo budasobanutse mu nzu yari mu gikingi aho yari yibereye idakoreshwa polisi ivuga ko icyo gishobora kuba hari igikorwa cy'urugomo itsinda ry'abazimya imiriro ryatabaye nyuma ya saa sita z'ijoro rimaze kumenya ko hari imyuka ya gaze yari yatorotse ibitembo mu mujyi muto wa guwarnyeto mu ntara ya piemo nk'uko polisi yakomeje ibitangaza igihe rero abazimya imiriro bageragezaga kuzimya inzu yo muri icyo gikingi itari igituwe nibwo gaze yaturitse inzu yose yirunda hasi mu nzu byari byegeranye abategetsi basanzemo igicupa cya gaze igipimo kibara iminota hamwe n'insinga z'amashanyarazi ibi byavuzwe n'umushinjacyaha waho haniriko sieri yagize ati ibyo byose biratuma dutekereza ko byakozwe n'uwabigambiriye kandi ku bushake abandi bazimya imiriro babiri hamwe n'umwe mu bashinzwe iyubahirizwa ry'amategeko muri jandarumeri y'ubutaliyani karabiniyeri bakomerekeye muri iyo mpanuka ayo rero namwe mu makuru y'ingenzi havugwa hirya no hino ku isi mukomeze kuguma hafi ya radiyo yanyu mudukurikira kandi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu amakuru yo mu karere abadepite batandatu bo mu nteko ishinga amategeko y'ubwongereza bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba irekurwa rya generali frank rusagara na koroneli tom byabagamba inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza mu ibaruwa banditse abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na baronese dusuza wigeze no kuyobora sena y'ubwongereza bagaragarije perezida kagame ko bateba impungenge no kubona general frank rusagara na colonel tom byabagamba bakomeje gufungwa bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u rwanda ishema mu mirimo bakoze bibukije kandi ko ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi na gatandatu ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranyweho gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'abongereza hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu colonel tom byabagamba akurikiranyweho abo badepite kandi banibutsa ko nubwo frank rusagara yari umusivile bitabujije ko yaciriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare bombi bakatiwe imyaka makumyabiri y'igifungo kuri generali rusagara na makumyabiri n'umwe kuri koroneli byabagamba hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare aha rero ni naho abadepite b'abongereza bahera babwira perezida paul kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u rwanda muri iyi myaka isaga mirongo itatu ishize cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u rwanda rwa bose ntawuhejwe bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima ibaruwa y'abo badepite yungamo iti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga general eh, rusagara na colonel byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga bibutsa perezida w'u rwanda ko general frank rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza abana bagasigara bonyine bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza ibyaha byose frank rusagara na tom byabagamba baregwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana uwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya cumi na gatanu mu ibaruwa yabo abadepite b'abongereza baragira bati kurekura frank rusagara na tome byabagamba bizagaragariza u rwanda ndetse n'amahanga yose ko u rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire u rwanda ruri mu muryango wa commonwealth uhuriweho n'ibihugu mirongo itanu na bitatu bivuga ururimi rw'icyongereza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho cata mu izina ry'abaturage bawo asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi uburenganzira bwa kiremwamuntu kwishyura ukizana no kutaniga mu ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko muri iki gihe u rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu inama ya makumyabiri na gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'aba za leta z'uwo muryango nibutse kandi ko mu kwezi kwa cumi n'abiri muri bibiri na cumi na karindwi akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira akamama kari kemeje ko general frank rusagara na colonel tom byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga bityo kasabye ko barekurwa si ubwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u rwanda kurekura imfungwa za politiki mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize abanyarwanda kizito mihigo na victoire ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na perezida w'u rwanda naho umunyapolitike diane shima rwigara n'umubyeyi we adeline rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa cumi muri bibiri na cumi n'umunani nyuma mu kwezi kwa cumi n'abiri urukiko rukuru rubagira bere venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres venuste nshimiyimana urakoze kuri iyi nkuru umuryango uharanira ubwigenge bw'ikiremwamuntu amnesty international nawo usaba ubutungane bw'uburundi kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga iwacu n'umushoferi wabo uwo muryango uvuga ko bazira umwuga wabo n'ubwo umushikirizamanza kizigenza aherutse kuvuga ko badakurikiranwa nk'abanyamakuru hagati aho mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere abashingwamanza babo bafashe icyemezo cyo gukomeza kubafunga mugenzi wacu eroge wirikaneza uri mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya aduhe inkuru irambuye aganira n'ijwi rya Amerika umushakashatsi ku bibazo by'uburundi n'u rwanda muri amnesty international hashen colson yavuze ko ishyirahamwe akorera risanzwe riharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu ryatunguwe rwose n'ihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'umushoferi wabo asigura ko akazi bariko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu D'après les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
amakuru dufise ni uko igikorwa bariko barakora ari ico kwitega ku munyamakuru wese ni igikorwa c'iteka co kurondera amakuru ku rubuga kwirabira ubwawe ivyabaye hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje abantu barafise uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora ico gikorwa gihambaye co kubibamenyesha d'informer le public.
ku munsi wa kane w'indwi uheze umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yavuze ko abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko abamenyeshamakuru mu itangazo yasohoye silvestre nyandwi yasiguye ko ivyaha bakurikiranwako babibazwa nk'uwundi muntu wese ku giti c'umwe umwe muri amnesty international basanga ibi bitagira ishingiro Oui, nous avons vu le communiqué de presse euh, du procureur général de la République disant que ceux qui ont été arrêtés, c'était pas en tant que journalistes. Mais le communiqué continue à décrire euh, les actions pour lesquelles ils sont niko euh, twarabonye itangazo prisonniers.
ry'umushikirizamanza Les kizigenza actions rivuga ko pour lesquelles abahagaritswe sont les batafashwe actions du nk'abanyamakuru journalisme.
ariko iryo tangazo Le nyene journalisme rikomeza donc, ryerekana ivyo euh, baregwa du- ku bwacu rero du- ivyo bagirizwa du- biboneka du- neza du- ko du- bifatiye du- ku du- bikorwa du- vy'umunyamakuru du- ntidutahura du- ukuntu du- bovuga du- ngo du- ntibafashwe du- nk'abanyamakuru du- twibaza du- ko ifatwa du- ryabo du- ryatewe du- n'ubushake du- bwo du- gucunga du- inkuru du- zishobora du- kumenyekana du- ku biba mu du- Burundi ubu circuler tumaze imyaka sur- tubibona sur- ingene sur- itangazamakuru sur- ricungerwa sur- ibinyamakuru vyigenga vyarasambuwe Les abamenyeshamakuru barirukanwa abahanira agateka kazina muntu barahunga igihugu twarabonye ko ibisata mpuzamakungu amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika umugwi w'amatohoza wa ONU leta idashaka ko bakorera ku rubuga ibi vyose n'ifatwa ry'abamenyeshamakuru vyerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose ku biba mu gihugu Mais Tout cela, avec euh, cette nouvelle arrestation, ça nous renforce euh, dans l'image que le gouvernement veut contrôler toutes les informations sur ce qui se passe dans le pays.
hagati aho abashingwamanza bunganira abamenyesha amakuru n'umushoferi wabo kuri ubu wa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo metre clement tirakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guha ibirego umucamanza w'iyungururizo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura icyo bisigura ni uko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe gukosora ingingo twaneguye kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko eh, iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushikirizamanza yabapfunze atararonka by'ukuri ibyemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kuba arabagumye rero twaraburanye mu nta y'umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwidegembya nimba ari ico ubutungane bwoshishikara bubakurikirana ku mugabo bukabakurikirana kwidegembya kuko dufatiye ku vyo umushikirizamanza ariko arabagiriza n'ivyo yariko aratanga nk'ivyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga none rero duhejeje kwitura umucamanza w'iyungururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya ntahanga turizera yuko eh, azokosora agafata ingingo yo kubarekura ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye ivyo tuzobikenguruka ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya ntahangwa igafata inkingingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza ico gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagagwa mu ntaye y'icese kugira ngo tuburane mu idonido kuko nico kizoba gisigaye turizera rero yuko tutazoshika hiye mu kurindira inyishu nikolson asanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha Cela nous préoccupe beaucoup euh, que ça se passe euh, juste quelques mois avant les élections de 2020. Euh, il nous semble que cela c'est...
ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta gahengwe namba ahubwo ivy'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro biguma vyunyuka biteye ubwoba kubona iriburabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubw'itangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora dusaba ubutungane bw'uburundi gukora akazi kabwo neza nta tegeko na rimwe ibi vyagirije ibishingiyeko comme il faut. Il n'y a pas de base légale pour ces accusations.
abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umudereva wabo haheze indwi zibiri bafashwe bari baroye muri komine musigati intara ya bubanza mu burengero gukora ku nkuru y'ugutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho bari baje baturuka muri kivu y'ubumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'inzego z'umutekano icyariho c'umushikirizamanza muri iyo ntara bafungiwemwo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika eroje ndagushimiye kuri iyi nkuru twibutsa abatwumva ko muri kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mu rwanda mu burundi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com turi no kuri youtube mu burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri lisite y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha bibiri na makumyabiri bamwe rero mu banyapolitiki bari mu burundi n'abandi bari hanze y'igihugu barimo emmanuel nkengurutse wigeze kuba umukenguzi w'amateka mu burundi no mu buyobozi bw'urunani senared rutavuga rumwe na leta bo basanga iyo minsi ari mike yabibwiye mugenzi wacu edi rwema mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize iyo minsi ni mike cyane ku barundi kubera kuko tuzi abarundi benshi eh, umwuga wabo n'umwuga w'abarimyi n'aborozi canke ah, abantu baja kwisubamwo cyane cyane abarimyi n'aborozi rero kenshi na kenshi bazindukira mu mirima hanyuma rero baheza bakukijikika bakagenda bagasimba aho ku kibanza cyo kwiyandikisha ibisabo iminsi ine rero iba ari mike cyane mbere turavye no mu matora ya- yaheruka y'imbere ayo twebwe twari twararoyemwo iminsi yo kwiyandikisha yaba myinshi ntabwo yangana n'iminsi ine ariko kandi ntivyontangaza kuko eh, abo bantu abo tubona bariko barabitegura ubu ni abantu bamaze kugira ibiharuro vyabo babihejeje kuva kera ibintu vy'amatora n'ibintu nyene vyo guhenda amakungu ni- na- n'abandi bantu batabizi yuko habaye amatora n'ahandi barabiteguye byose baramaze kupi- ku- abazotsinda n'abazotsindwa amanota bazoha am- n'ivyicaro abantu bazoha abazoza n'abatazoza bwana nkengurutse ibyo bihera kuki kugira ngo uvuge ko ah, ibizavamo byamaze gutegurwa kera ndabihera kubera kuko umu gutegura ayo matora ni umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe Aba- imigambwe yindi ntayirimwo ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa sendetesitete ushobona ko ari ibintu nyene by'umugambwe ni amatora y'umugambwe Ari- ariko Icya hari- kabiri- harimo n'abandi icya kabiri- harimo n'abandi bahagarariye ayandi mashyaka nubwo ah, hari igihe mu ishyaka seneri bavuze ko ubahagarariye batigeze bamwumvikanaho ariko bigaragaza ko hari abahagarariye ayandi mashyaka muri mu- mu- muri iyo komisiyo nimba barimwo ni abantu bake cyane ataco bovuga eh, bari kumwe n'abo bo mugambo uri ku butegetsi abo mugambo wo ku butegetsi nibo ba- ba- benshi cyane nibo bazogira ijambo nibo bazogira ico bavuze bagafata ingingo eh, zemezwa na bose Ku- kuri mwebwe rero uretse nta- nta- rero nta- nta- ico Eh, kuri mwebwe nta cyizere mufitiye ah, komisiyo y'amatora ko izatunganya amatora abereye kandi ari mu mucyo oya nta cyizere kuko abantu barimwo bose eh, uhereye kuri perezida w'urya mugwi ni umuntu w'imbere cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ukaca ushiramwo bamwe banzobona riba eh, yahora ari umuvugizi wa leta murazi amagambo yahora avuga Eh, ni umuntu kabisa w'imbere mu mugambwe kandi abo nibo bakomeye n'abandi rero mm, basigaye nico kimwe n'abamirita n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nta wundi muntu mbona yigenga arimwo nta harimwo abitwa muri abaporona ariko nabo abo baporona ntitubazi kuko eh, nabo n'abantu bakorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi abo rero uko byanditse mu bwirizwa nshingiro eh, abagize uwo mugwi bagomba kubure abantu bigenga batari mu migambwe canke ngo bibonekeze cyane mu bikorwa ibi n'ibi n'ibi vyegamiye imigwi y'abantu muri ico gihe rero iyo bava mu- baturuka mu migambo aho nta cizere uwo batoramwo uca wumva ko bazohava bakorera uyu mugambwe baturukamwo na cane cane umugambi uri ku butegetsi tuzi ingene ukoresha abanywanyi bayo tuzi ingene uturubika abandi bo mu migambwe yindi nicyo gituma ata cizere Mm.
ariko si ico conyene c'uyo mugwi ujejwe amatora hariho n'ibindi vyinshi cane kugira ngo turaza kuronka umwanya wo kubivuga Mm.
byinshi cyane biboneka yuko ayo matora atawuyizera cyane ko ataca azovyara kizima kirimwo muri make ah, tunyuriremo nk'ibi- nk'ibindi ubona biri hanze ah, ya komisiyo y'amatora ah, bishobora kubangamira ah, amatora cyangwa se bikaba byanagira ingaruka mbi biteza igihugu amatora burya ni nkingi imwe igize intwaro rusange ariyo ntwaro ya demokarasi sibyo intwaro rero ya demokarasi cyangwa intwaro rusange ni intwaro y'abanyagihugu kugira ngo rero ibe intwaro y'abanyagihugu abo banyagihugu bagomba kuba bafise umwite uburenganzira bwinshi harimo n'umwidegemvyo wo kuja gutora atagahato bagatora atagitsure atawubahagaze ku gakanu kandi bagatora ico bifuza ijwi ry'umwe umwe wese rikangane n'iry'uwundi kandi bakaronka uburenganzira bwo kurondera no gushakisha ivyiyumviro muri vyinshi biriko birahiganwa sibyo aho rero bakaca bamenya ibyiyumviro byiza bo babona ko ari byiza bahava baka- bakitorera bagakurikira
ibyo abanyagihugu nabo bahiganwa Mm.
kuko eh, hariho abanyagihugu batora badakeneye kwitoza mugabo abitoza nabo ni ngombwa ko baronka uburenganzira bwo guhava baka baka bakamamaza ibyiyumviro byabo bakaronka uburyo bwo gushikira ibinya- ibimenyeshamakuru n'ivyo bimenyeshamakuru bikaba ariko ubu ivyo bintu nta biriho Mm.
nta biriho ku migambwe itari eh, umugambwe cndfdd nta burenganzira bafite hariho rero imigambwe yakumiriwe itashobora kugenda kuja mu matora niyoba iri imbere mu gihugu nobaha uburorero bwinshi niyo biri mu gihugu dufata akarorero ejo mwari mufise umutumire honorable rwasagata Uku- yaravuze ingorane bafise ni umugambi uri harya ukeneye kuja mu matora ariko abanywanyi b'ababirwa barakubitwa abandi bagapfungurwa ubusa abandi mbere bakicwa ingoro zabo zigaturirwa iki n'ibikamanama bakaburizwamo nicyo gituma bit- ata kintu tubona gikomeye kizohava kiva mu kintu cyiza abanyagihugu ngo bahave bagere bitorere bo nyine atagahato ababayobora indongozi zabo nicyo gituma aya matora tuvuga yuko eh, eh, a- atakiza azova mu byongeye mumenye yuko atamutekano uri urakoze cyane bwana nkengurutse kuri telefoni dufite na thierry wiriwe neza idewe ahanini ngira ngira iciyumviro ntanze kuri bino numvirije iminsi yatanzwe bwa mbere hoho n'ikintu tumaze kubona muri afurika yacu aho usanga imigwi igejejeho amatora sinzi ko ariko jewe ndabitahura ariko kumbure sinzi ngira n'abandi barabifite iki cyiyumviro imigwi usanga umenga yajeho igakora nk'imashini usanga n'imashini usanga imenga ikoreshwa n'ubutegetsi buriho basha usanga rero bamwe kuko mbere je nari nibwiye nti abantu baja muri ino migwi ijejwe gutunganya amatora bubwije kuba abantu bagiriwe foromasi ikwiye simvuze ko batoba bazi ibijanye no gukunda igihugu mugabo bakagirishwa inyigisho zi- zikwiye kandi zihagije kugira ngo bashobore kugenda gutunganya amatora kuko rega burya nibo baba ari abantu bafise igihugu muri uwo mwanya nibo bafata ingingo hanyuma bakavuga bati igihugu turagitwaye ahantu heza rero nicyo gituma nagomba gusaba nde- mbere mbaza uwo mutumire ubwo ariko araraba sinzi nawe iciyumviro afise ku migwi ishingwa muri afurika se muri iyi regera ya afurika doreste yari karabiraba ino migwi ukuntu itunganije ahabona ko umenga ni imigwi heyeruma iri independante ibyo ndabivuga uko kubera ko uruhande rumwe turabona ko umenga kenshi usanga ihengamiye ku butegetsi hanyuma rero niko ndumva ko batanze iminsi ine simbona ko ari iminsi ihagije nivyo simike muga ntihagije kuko abantu begwa n'amatora hajya ahanini n'abanyagihugu rero tumaze kubona ko abanyagihugu batahawe uburenganzira bose uko bangana ni ukuvuga ko haba hariho igice cyakumiriwe gaca usanga ahantu bavuze ngo yatsinze hariho uwundi yari gutsinda ariko atarose abamutora kubera batabifitiye uburenganzira rero mbona ko iyi minsi yogwizwa murakoze cane Eddie.
ndavuga iyo mu burundi iyo mu burundi kuko mm, mm, mbikura ku ibwirizwa shingiro rivuga neza uwo mugwi ko ari mu guteza kuba ugizwe n'abantu bigenga kandi ugatunganiriza bose kandi utaburimwo abantu ba- ba- bari mu migambwe cyane cyane mu buyobozi bw'imigambwe cyangwa bari imbere cyane mu migambwe aha rero bica byibonekeza kurya seni eh, ku rwego rw'igihugu imeze niko zirya seni sepi donc ku rwego rw'intara na sesi ku rwego rwa komine niko zimeze nico kimwe Bara- barashizemwo barashiramwo ba bandi twavuga ba- b'amashirahamwe atigenga amashirahamwe akorera umugambi uri ku butegetsi nico kimwe rero novuga muri afurika uretse nk'ibihugu bikeya niho usanga iyo migwi yigenga imigwi yigenga ugasanga ikora ifise uburyo amafaranga bije yayo ifise abantu bavuye nko muri sosiyete sivile canke abantu batigeze baja mu migambwe abantu bazwi nyene ko ari abantu ba- b'abavuga kuri ba- ba- ba- batarya umunwa bafise ubuhinga bwinshi eh, bakunda ubutungane mu bantu abo nibo bakunda gushiramwo ariko twebwe iyo tugiye kuraba usanga kenshi na kenshi bashiramwo ab'imigambwe cyane cyane abo mugambwe ku butegetsi ugasanga nibo barimo ico ni ikintu kiboneka cyane muri afurika kenshi na kenshi ariko hari aho usanga hoho rero biva ku bihugu imigambwe ku ko bayemerera igakora ikiyamamaza atandura zijamwo ugasanga n'uwo agomba kubogama cyangwa guhengama imigambwe iramubujije irabonye ko hari igitsure kiri kuri we bagahava rero bagakurikiza amategeko ariko twebwe mu burundi niyo se niva mu mugambwe umwe hanyuma umugambwe umwe niwo cyane cyane wiyamamaza iyindi nta burenganzira ubone bwana Emmanuel nkengurutse umunyapolitiki w'u Burundi wavugaga ku minsi yatanzwe hine yatanzwe na komisiyo y'amatora kugira ngo abatariyandikishe baziyandikishize gutora mu mwaka utaha akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu mwakoze mwese kudutega amatwi ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbararikira ibindi biganiro byacu biza mu mwanya isa moya n'igice mugire ibihe byiza